bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana karwera atahanye umugambi wo gutura umujinya kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
none se kanki ubwo igihe urimo umbwira urumva bishoboka rwose senza niko bimeze ikiraro ndimura aho cyagombaga kujya maze ngishyire uruhande rumwe rw'igikari kagina niyongera gutera amahane nzazana abagabo batera intambwe dushinga imiyenzi tugabane igikari none se kanki uramutse ugishyize uruhande rumwe ukuzabona aho ushyira izindi nyubako nk'ayo nk'izagitererwa umuti harya none ni hanini hazaboneka nibiba ngombwa nzasunika imbago z'urugo nicyo ngukundira naba n'ibyo ahubwo ahubwo se kanki ko numvaga umbwira ngo wahinze urubingo gusa urumve nkawe ihaka kuko ari rwo ruzayitunga rwonyine ko nahinze hanini da ariko kanyi ubwinshi bwabwo se bubwongerera intungamubiri erega urubingo buriya rubarirwa mu binyampeke kandi ugomba no kugira ubwatsi bw'ibinyamisogwe urumva kugira ngo ntizabone ibiyitunga bifite intungamubiri nyinshi zihagije bityo uzizere ko uzayibonamo umukamo utubutse ukayivangira kandi ibyo bintu numvise mugaga bivuga ariko sinabitindaho urakubitindaho ibyo rero birakureba nta nkaya mugaga uzacyura udafite ubwatsi buhagije nzajya nayishakira ibisigazwa by'umuceri iby'ibishyimbo batonoye n'iby'ibigori ibyo nabyo bibamo intungamubiri nyinshi rwose poroteyine ziba zuzuyemo ku buryo nk'ibi bikeneye ariko se buri uzabibona koko kanyi uzahora ubibona najyaga numva mugaga avuga ibintu ngo zamukuna kariyandara arisina bisodiyumu none se nyine ayo ni amoko y'ubwatsi nyine nk'ibi iyo uyabonye iramwenyura ubundi si ukuguhumukamo numva ngifite akazira none reka kwitegura kwakira inka si ukubaka ikiraro gusa ni no gutera ubwatsi urumva
urumva rero mugaga nk'uko nari nabigusezeranyije nagombaga kuza tukavugana ku bya rusiya ese marisiya akumva ugira ngo rusiya ntitugiye kunaniranwa mupfuye iki se kandi n'umukobwa wawe ndabizi iyo mukasi ageze mu bana byose birahinduka rusiya nta kibazo cya mukasi afite icyo dupfa ni uburara wima yadukanye
urara wima
yawe none nguhamagara ugira ngo si impungenge nari mfite ko yashobora kuba yari wenda yari yaraye kwa maritine uti maritini wuhe se kandi ni agahungu k'akamotari kadafite epfo na ruguru kamutesheje umutwe ayiwe umumotari koko atari n'umwana bigana ngo bigire uruvugiro yawe aha si ngaho nibereye narumiwe
wowe ndababaye rwose ndababaye cyane ibyo yarabimpishe rwose abikubwira abikubwirira iki se Hmm.
cyakora rwose ushira impungenge yaraye iwanjye kabiri kose oya ntugire ikibazo wowe se ko utambeshya ko mbizi ahubwo se wazamunyohereje nkamuhana shuhuhu ibyo byoroshye Hmm. rwose n'ejo wikendi zabitangiye azaze rwose agusura arare murare muganira ndebe ko wamufasha urakoze ndabishima
senzangiza imana duhora tutari mu kazi rwose ndagira ngo ngire inama ya kigabo biteze kandi kanyi bite kuva bose ambwiye ngo nimubwire ibyuriya mwana wanjye bamwitirira nahise numva nshobewe ubu iyo dukubitanye amaso nyine mbura aho nkwirwa ku buryo ndiho ngisha umutima inama wo kuba nasezera ku kazi ariko sezera usezera iki kankindi kuko wowe ntukigire umupfapfa eh, ntugasezera ibivugwa se bizahosha nicyo kibazo ubundi se sinumvise uvuga ko ari ukukubeshyera ugasezeye ute Eh?
none se wowe ibyo ntabyo uzi ahubwo rero kankindi ni ikibazo gikomeye uzapfa na bosi ntukizi hari ikibazo gikomeye kihese buriya hari ikibazo cya maritine uri hariya wiha ku- wiha kwigarurira rusiya ni ukuri kw'imana nutajyagurukira biza- bizabakomera na mwembi tini se ko yananiye mugire nde erega ko ntakigendera ku mabwiriza y'ababyeyi ariko kankinde nawe kariya agahungu kawe kagwingiye kariya kageni kabona gakwiranye na kiriya gishongo ariko ko cyamugaga cyonse neza kikarya neza ariko ntimwisumba kurusa eee reka ko urukira umwana se ngo yaragwingiye ngeze mututse wowe utaragwingiye
ariko se koko kanki eh, ku- ku- ku- kugwingira ari icyago hari ubwo ari icyaha umuntu yahanirwa wakabimenye se nyine ntakabimenya se uvuze ko nyiri urugo yapfuye niba umwishe ntagira imwemero ariko sinza ubwo wowe wirebye wasanga ibyo byago by'imirire mibi wowe bitarakugeraho aha njye se nabihakanye Eh, none se ubona abana banjye ntabareba mu maso ndaramye ariko maritini we mureba mu maso nunamye nyine kuko washatse umugore akaza azi gutegura indyo yuzuye mu gihe twebwe twabimenye tugeze ku mbyaro ya kangahe aha ariko rwose hari abana bazira akamaro none se ko ntawavuga ngo mu gihugu cyacu habuze ibiribwa bifite intungamubiri zihagije umubiri wacu si uburangare koko ibiribwa byaburiye se ko ahubwo abo tubyara bazira sinamenye none se umubiri wacu ikindi ukeneye ni iki atari ibiwutera imbaraga dukura mu bijumba simbona ubizi se.
ibirayi umuceri Eh, mbese ibyo binyampeke byose twihingira ukenera ibiwubaka bituruka ku matungo hari nk'amata n'inyama urumva ndetse ibikomoka ku bimera nko mu bishyimbo mu mashara ibihumyo koko ntibiboneka koko kanye soya irahenda I- ibihwagari ntibiboneka Eh, ibyo byose se ntitubyifitiye koko eee tutibagiwe n'ibiwurinda indwara Eh, kandi imboga hano iwacu zirabyigana zinimeza ni ukuri kw'imana uretse izo za rwatsi zisanzwe nk'inyabutongo imbwa yishe hari imiteja Eh.
amakaroti amashu Eh.
ntitubyaza se ku bwinshi ntese habuze iki koko rwose kanki eh? byagera ku mbuto rwose ukaba washimira imana ko yaduhaye igihugu cya paradiso none se hari uwavuga ngo yarazibuze waheze ka inanasi Eh.
amacunga Eh.
amapera Eh.
amapapayi ibinyomoro none se hari uwavuga ngo yarabihinze biramwangira ninde se wabibuze eh? byose reka turabyiyezereza eh? ako witeka we eh? mwarangiza mukarya nabi ugasanga hari abantu wagira ngo bahingira kugurisha gusa mbere yo kwihaza eh? ugasanga umuntu atunze inkoko ariko kurya igi wapi
ubwo Suko kigabanya si.
umwana wawe kiba kijyaho cyogahera kirajya hese nyine
alo sheri mba shamayeti ndakumva risi papa mpaye kaditunguranye ngo njye gusura tante ndareyo ubu ngezeho ariko napanze kumusura sindari maze nze kuza nkwisure dore cyagiye karwera yaratuvangiye uransura urarese sheri ntabwo bishaka se eh ubwo si iyo kado nanjye waba umpaye ko yanshimisha cyane nuko bimeze rero ngaho utangira wishime ndetse ndaza kare ngo utekere oh sheri wanjye n'ubundi nagukundaga ko noneho mbuze amagambo yo kubikubwira
winshimira cyane rero ntisubiraho Awe- oya rwose ndabizi ntiwabikora ubwo rero turasubira ndagushimiye cyane
uyu munsi rwose byo ni finale nshatse nahita ntera insina
buriya rero kankindi abantu bakwiriye kumva ko kurya indyo yuzuye atari iraha rwose ahubwo ni uburenganzira bwa buri wese kugira ngo agire ubuzima buzira umuze Eh?
ibyo rwose narabimenye Eh.
niyo mpamvu nyine ubona maritini yaragwingiye ariko rutayisira akaba yarakuze neza Eh, nibyo ariko rero ibyo kuva ku kazi ubyihorere ahubwo uhangane na karwera kandi nzagufasha utsinda urugamba nibyo uzamfasha ni ukuri kw'imana ni wowe nanjye pe Eh, reka ntabwo abantu bazajya baza ngo basange twimereye neza na none ngo batangire kudutera hejuru hande se Eh, baduteresha umutwe eh, kubera iki se Eh, ngo tubihorere hayasha Eh, mbese nemere ko dusangiye umwanzi kanki do ni ukuri kw'imana na- naca umusaraba nkawurenga urumva ngewe nku- se murayizi iki Eh? rwose umwanzi wawe niwe mwanzi wanjye tuzapfa kwakupana gupambana urumva ahubwo hazagire nukureba noneho igitsure wirebere mama we ngewe ntunzi sezage
yo urakoze ndagushimiye umva cyane.
kanki ngewe ninjye nawe urumva ariko rero kankindi nanjye ukanyemerera ukambwiza ukuri ku by'uwo mwana wawe Eh, nkamenya niba ngushyigikiye mu kuri cyangwa ndi mu binyoma ariko mana yanjye nzagire nde iki nawe se kandi?
senza koko ni iki wakagombye kuntangira ubuhamya ariko se kundenganya kankindi nakubera umuhamya w'ibyabereye mu mbere nari imari se ibyabereye mu mbere se ni ibiki senza ahaha nifitiye akatwe gato mare kada kandi nzakarinda urugumo Eh, utazava unanteranya na bosi kuvuga ngo ibyo bintu ndabizi njye njye ndavuga ibyo numvise ishwi Eh, senza rero niba ibyo bintu wumvise byaranze kukuvamo ukaba ugikomeje kubyemera utitaye ku byo ngiye nkubwira ariko ubwo nyine nibikugumemo wowe n'abandi bameze nkawe reka rwose kankindi ni ukuri kw'imana urandenganya U- ubundi uretse imana yo mu ijuru ku- kuri iyi si ya nyagasani ukuri kuzwi nawe na bosi mwenyine Eh, kandi urabizi rega mu nda ni kure mwana wa mama ariko senza hose ufite umutwe wambwiye iki?
ukomeye pe gute se ubanza nta cyinjiramo ngo kiwusohokemo ariko nta n'igipfa kwinjiramo kidafite ireme
cyakora birababaje ye kanyi nuko mbwiye mbo ye sawa noneho sinzongera no kukubwiza ukuri kugira ngo utababara Eh, oke oke
none se rusi karameta mwana wa urabe warambwije ukuri dore nemeye kubeshya se ko waraye hano kabiri kose kandi waraharaye rimwe ntabwo nakubeshye ni ukuri tante inshuro ya mbere rwose naraye ku mwana w'inshuti yanjye twigana nushaka umbwire nguhe nimero z'umuhamagaro umwibarize oya ntabwo nakwirirwa mubaza gusa nanjye nkomeje kwibaza impamvu utabwije papa wawe ukuri ku inshuro imwe waraye ku nshuti yawe iyindi ukayirara hano za papa ntabwo uzi ukuntu yahindutse umugore yazanye yamushyizemo umutima mubi ku buryo mpingukije ijambo nk'iryo bafatanya ku mbamba
mwana wanjye se kuba imfubyi ni ukuba imfubyi nyine dore nk'ubu nibeshye nkarara kandi bambwiye gutaha wareba ikimbaho fataha se ko papa wawe yari yarambwiye ko uzaza ukarara tugashirana urukumbuzi reka ubwo yariganiriraga narara se nkazamukira
ariko rero ntiwanambwiye amakuru y'umusore musigaye mukundana
papa yaramukubwiye se yaramumbwiye nyine papa se yamukubwiye iki ko nzi ko atamukunda ngo ni umukene kandi ngo ntiyizi
wowe wamukundiye ko ari umukene utarize oya njye namukundiye ko ari umwana mwiza twumvikane rero rusiya Hmm.
uracyanga umwana nturagera igihe cyo gukundana n'abasore inshingano ufite ubu ni ukwiga abahungu b'ubu niba utabazi uzabibonera
tante rwose ntuhangayike kandi ndi mukuru ntabwo nakwiroha mu ruzi ahubwo reka ntahe hakiri kare papa atazanyima uruhushya rwo kugaruka ku gushora
ngahaguruka ngo uherekeze kandi umunsi uciye ikibu ntugire ahandi unyura nta ni ukuri nushaka umbwire ndahire rwose nta yindi gahunda yo kunyura ahandi mfite ubwo rero usuhuze papa wawe kandi umenye kujya witwararika mukasuriye utazamura urwaho rwo kuguteranya na se yego rwose ta
ariko kagi ni iki unterefone ye koko hari ikibazo mfiteho genda kubaza icyo umpamagariye ukumva se ntari kuguhamagara nkagusezera ntakubwiye icyo nguhamagariye simbwire rero reka kuntesha igihe aha koko numva warakayira yewe nta kindi ni uko nari mbonye mugaga hafi yanjye kuko numvaga nshaka kumwerurira nkamubwira ko wowe nanjye dufite gihamya gihamya gihamya iki gihamya iki kagi kagina rwose ndakwiyamye unkure mu kanwa niba hari ikibazo ufitanye n'umugabo wanjye ntukakinzanemo mva nawe ra none se kumubwira ko twajyanye ku mupfumu akaduha gihamya ubwo urumva atari ingingo ihamye kagi ndakumva ndakwiyamye rwose n'iryo jambo nuriserutsa ndakwitarutsa nta kibazo rwose nushaka unyihakane ubwo nawe nk'umuntu w'umugabo aracisha mu nyurabwenge amenya ukuri aho kuri ubundi sibyo urabimubwira hari ibyo yakubajije erega kubimubwira ninjye bifitiye inyungu sinkeneye ko anabanza kubinsaba
cyangwa ufite gahunda yo kunsenyera ngusenyera ntese kandi ko ariyo yayo none se ubwo mugaga yumvise ko twajyanye ku mupfumu ubwo urumva yabyakira ate koko none ko ari ko kuri mbimubwiye se ubundi naba mbeshye
rwose kadi ntabwo nshaka ko ibyo bintu umugaga abimenya none ngewe ko nshaka ko abimenya erega hari aho bigera inyungu z'abantu zikanyurana basi noneho reka twumvikane he kare kwasesa ubundi Eh, urashaka ko twumvikana yego ye ngaho avuga twumve mvuga iki se ahubwo avuga ari wowe
ikindi navuga ni icyiza ko nakubwiye ko twisungana ukanyamaganira kure uragira ngo mvuge ikindi rwose kadi ugaruye bya bindi by'uwishize ndakwinginze amagambo nk'ayo ntazongere kugusohoka mu kanwa ari ngiro uyabwira eee ni uko uvuze none ubwo none ubwo icyo nge nishakiraga ni uko wemera kuri telefone ko wansabye kwisungana nawe urabyumva ubwo nagize amahirwe bikankundira nkagufata amajwi nzi icyo nzayamaza niba wibeshye ukagira icyo umubwira ubyumve neza bibaye amahirwe wamfashe amajwi y'ikiganiro kiri mu mpera nanjye nkaba nayafashe mu ntangiriro zacyo ubwo bizuzuzanya maze amenye impamvu yatumye nkubwira ibyo kagi wamfashe amajwi wowe ko wayamfashe se basi yazane tuyagure Eh, ntiwumva se ko utangiye gushyira mu gaciro ngaho nyoherereza kuri telefone yo kunywera hanyuma ubwo amajwi nzayazana tuyahe agaciro maze numara kwishyura nzabisibe turi kumwe angahe hese shyira mu gaciro nawe ntuyobewe ubwenge sawa reka ndebe uko mbigenza
ohoho iri turufu kagi nabonye ryo gukangisha karwera aho ntirigiye kumusenyera ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yayo ya fesibuku minagiri